iradiyo y'ijwi y'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkurikije agiye kubashikiriza amakuru yo kuri iyi saha mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha mu burundi abashingamateka namwe mu mashirahamwe yigenga bavuga ko amafaranga leta izokoresha umwaka uza atitwararitse ubukene bw'abanyagihugu hamwe n'iduzwa ry'ibiciro ribandanya kwiyongera ngo nivyo biza igihe abashikiranganji izi nteguro z'ibikorwa aho bazorangura boza bakazidiskwita muri komisiyo ibijejwe imbere y'uko ibwirizwa rigenga amafaranga igihugu kizokoresha torwa ubushikiranganji bumwe ku bundi
uyo ni agaton rwasa umushingamateka arongoye umugambwe cnl utavuga rumwe na leta abanyarwanda bakorera imirimo itandukanye mu gisagara ca bukavu muri repubulika demokarasi ya kongo kuri uyu wa gatanu bategetswe n'ico gihugu kutarenza isaha icenda zo ku murango bakiri mu ico gihugu Ukraine ifise amahirwe yo kwinjira mu muryango w'ubumwe bwa Buraya uyu munsi inama nshingwa bikorwa yawo yatanze icemezo cayo ko Ukraine ishobora kwemererwa kubisaba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden uyu munsi yayoboye ku buhinga bwa videwo inama mpuzabakungu igwiriyemwo cane cane ibihugu bikize ku kibazo c'ihindagurika ry'ibihe aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntimutangwe ni mu kanya uyu munsi umusirikare wa repubulika ya demokarasi ya kongo yishwe n'ingabo z'u rwanda u rwanda ruvuga ko rwasomborokejwe ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu thomas kamirinde itangazo rya minisiteri y'ingabo z'u rwanda rivuga ko umusirikare utazwi wa kongo yambutse umupaka witwa petite barriere mu karere ka rubavu yari afite imbunda ya karashinikofu ak mirongo ine na karindwi atangira kurasa ku bashinzwe umutekano n'abasivili barimo bambuka umupaka iryo tangazo ryongeraho ko yakomerekeje abapolisi babiri b'u rwanda undi mupolisi w'u rwanda nawe yamurashe arasa rero uwo musirikare wa kongo wari wageze muri metero makumyabiri n'eshanu imbere mu rwanda aramwica itangazo risobanura ko u rwanda rwabimenyesheje ubuyobozi bwa kongo nyuma abayobozi bo ku mipaka yombi basubiye aho byabereye u rwanda rwasabye kandi urwego rw'ubugenzuzi rw'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari gukora anketi uru rwego ni narwo rushinzwe gukura umurambo aho wari uri itangazo risoza rivuga ko ituze ryagarutse ku mupaka petite barriere uri hagati y'umujyi wa goma n'uwa gisenyi umwe mu bapolisi ba kongo wari ku mupaka n'u rwanda utashatse ko amazina ye atangazwa yabwiye ibigo ntaramakuru bitandukanye ko koko umusirikare wa kongo yahubutse yiruka agenda arasa mu rwanda ati umusirikare w'u rwanda nawe yamurashe agwaho yemeza ko impande zombi zarasanye akanya gato kandi ko bamwe mu basivili bashakaga kwambuka umupaka bakomeretse
urakoze thomas inyuma yaho uyu musirikare wa kongo yiciwe leta ya kongo yaciye ifata ingingo yo kugara imbere y'igihugu gisangiye n'u rwanda dukubitiye muri Ukraine igihugu gifise amahirwe yo kwinjira mu muryango umwe bw'uburaya uyu munsi inama nshingwabikorwa yawo yafashe icemezo ko Ukraine ishobora kwemererwa kubisaba ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde Ukraine yerekanye neza ubushake budakuka bwo kuba mu ndangagaciro z'uburayi niko perezida wa komisiyo y'uburayi ari nayo nama nshingwabikorwa y'umuryango umutegarugori ursula van der leyen yatangaje i buruseli nyuma y'icyemezo yabivuze yambaye imyenda y'amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi by'ibendera rya ukraine komisiyo y'uburayi yafashe icyemezo umunsi umwe nyuma y'urugendo muri ukraine rw'abayobozi bakuru b'ibihugu bitatu by'ibigugu mu muryango w'ubumwe bw'uburayi aribo perezida emmanuel macron w'ubufaransa na ba minisitiri b'intebe b'ubudage olaf scholz n'ubutaliyani mario draghi nyuma y'uru rugendo scholz yaravuze ati twaje i kiev n'ubutumwa busobanutse ukraine n'iy'uburayi bavuyeyo kandi bemereye perezida volodimir zelenski ko bazashyigikira bidasubirwaho ko igihugu cye cyemerwa mu muryango biteganijwe ko abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bazafata icyemezo cya nyuma mu cyumweru gitaha i buruseli izaba ibaye intambwe ya mbere kuko kugira ngo ukraine ibe umunyamuryango wuzuye bishobora gufata imyaka
urakoze thomas perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden uyu munsi yatunganije ku buhinga bwa videwo inama mpuzamakungu igwiriyemo ahanini ibihugu bikize ku kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamerinde abari mu nama bagize ihuriro ry'ibihugu bifite ubukungu bwa mbere ku isi major economies forum mef mu cyongereza mu bayirimo twavugamo misiri izakira inama itaha ya loni ku mihindukire y'ibihe mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha perezidansi ya amerika maison blanche yatangaje ko perezida biden we na mugenzi we wa misiri abdel fatah al sisi baza kumurika umugambi wo gufasha afurika kurwanya imihindukire y'ibihe afurika ihagarariwe kandi muri iyi nama na nigeria igihugu cya mbere gikize kuri peteroli muri afurika ibihugu bya mef byihariye mirongo inani ku ijana by'ubukungu bwose bw'isi nibyo rero byohereza mu kirere ibyuka bicyonona inama y'uyu munsi irateganya guca inzira ihamye yo kugabanya ibyo byuka ku buryo bizaba byashize bitarenze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ubushinwa nabwo buri muri iyi nama bwo na leta zunze ubumwe za amerika nibyo bihugu bibiri bya mbere bihumanya ikirere kurusha ibindi byose ku isi
arakoze mugenzi wacu thomas kamirindi yadushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo hejuru ry'amerika isananira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini abanyarwanda bakorera imirimo itandukanye mu gisara cya bukavu muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri uyu wa gatanu bategetswe n'icyo gihugu kutarenza isaha icyenda zo ku murango bakiri muri icyo gisagara ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika temisitokle mutijima kugeza mu masaha cyenda n'igice zishyira saa kumi ku mupaka wa Rusizi ya mbere uhuza akarere ka Rusizi n'umujyi wa Bukavu wabonaga ko abambuka ku mpande zombi haza umwe umwe mbese nk'imikorere yo mu masaha ya nyuma ya serivisi z'umupaka aha kandi ku ruhande rw'u Rwanda habanje kugaragara abapolisi bambaye nk'abiteguye guhosha imvururu ariko mu mwanya muto burira imodoka barahava baragenda abanyarwanda biganjemo abacuruzi bavuga ko amakuru y'uko imipaka ihuza akarere ka rusizi n'umujyi wa bukavu muri repubulika ya demokarasi ya kongo ifungwa saa cyenda z'amanywa yatangiye kubageraho aho bakorera mu masaha ya mbere ya saa sita nubwo hari hasanzwe umwuka mubi icyemezo cyo gufunga isaa cyenda gisa nk'icyatunguranye ndetse abaganiriye n'ijwi rya amerika wabonaga ko bari mu rujijo twatambutse nta kibazo ariko twamaze kugera hakurya twumva mesaje zigenda zitubwira ngo mutaye kare baraza kuza gufunga umupaka isaa cyenda gusa ntawe uzi ikiri buze kuba cyangwa icyabiteye ngo batubwire ngo turafunga umupaka isaa cyenda ubundi dutashye kare ubundi twatahaga umugoroba ko dushaka twataheraga ariko bavuze ko none we gutaha saa cyenda zuzuye ku butaka bwabo ntabwo bashakayo umunyarwanda ngo abanyarwanda buri munyarwanda agomba kujya iwabo ngo bitewe n'uko hari abavugura ururimi rw'ikinyarwanda ngo bari kubarwanya ariyo M23 mu matsinda mato mataha ku mupaka wabonaga ko benshi babuze ayo bacira n'ayo bamira bamwe bakagerageza guhuza ibyabaye n'iyicwa ry'umusirikare w'umunyekongo warasiwe ku mupaka uhuza Goma na Rubavu mu masaha ya mu gitondo ubu igisirikare cy'u rwanda mu itangazo cyashyize ahagaragara cyavuze ko yarashwe nyuma yo kuvogera umupaka akinjira arasa abashinzwe umutekano b'u rwanda ndetse n'abasivili bambuka umupaka amakuru ijwi rya amerika yamenye ni uko nyuma y'aho uwo yiciwe muri bimwe mu bice by'umujyi wa bukavu hari insoresore zigabye mu mihanda zamagana u rwanda uyu asanzwe ahakorera ariko byamusabye kwiyoberanyamo umunyekongo ku mpungenge z'uko yahava asagarirwa mvuye kadutu nabonye hari hari imyigaragambyo y'amagana u rwanda n'ubundi berekeraga aha muri mu mujyi nahise nikomereza naza kwigaragaza ko n'umunyarwanda urumva ntabwo yakwigaragaza ko umunyarwanda icyo gihe harimo ikiganza iri kwamagana abanyarwanda Eh, nahise ntigaragaje bigaragara nk'umukongomani icyo gihe nanjye nakwigira umunyarwanda naza no kuhagarara ngo mbatinde mbyumve ku bakorera ibikorwa by'ubucuruzi muri iki gihugu gituranyi impungenge ni zose ko ibyabo byahava bisahurwa ubona rero ibyo ari byo byose nta mutekano twakwizera w'umu- w'imitungo yacu yaba iri muri kongo keretse habayeho ubundi buryo bw'ubuyobozi bwombi bukagira icyo bwahindura mu bijyanye n'umutekano impungenge zo gusahura amadepo ibi- yaba- ibihari umane buriya baku- bamenye ko nyirizina w'umunyarwanda uri kuhakorera batabirohamo bakamusahura icyakora nyuma mu masaha y'umugoroba wo kuri uyu wa gatanu ubuyobozi bw'intara ya kivu y'epfo bwaje gusohora itangazo rivuga ko iki ari icyemezo cyategetswe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko imipaka yose ihuza u rwanda na kongo igomba kuzajya ifungwa saa cyenda z'amanywa bwana teo ngwabije kasi utegeka kivu y'epfo yatangaje ko iki ari icyemezo cyafashwe ku mpamvu z'umutekano mu gihe umwuka mubi umaze amezi ututumba hagati y'ibihugu byombi abaturiye imipaka barasaba ko habaho kuganira ibi bibazo bigakemurwa bwangu usanga ngewe u rwanda rwaganira na kongo abayobozi baganira bagashaka umutekano usesuye yewe nibyo mbona kuko ibi ngibi mbona ngewe ari politiki ishobora kwicisha abaturage kuko usanga ingaruka nyinshi ari ku baturage zijya bitewe n'imyumvire iri hakurya hariya ntabwo imeze neza mbona igikwiye gukorwa ari uko impande zose zigomba kwegerana zikaganira zikiga ku kibazo gihari bakagishakira umuti kigafatirwa umwanzuro imipaka itatu ikoreshwa cyane mu ihuza u rwanda na kongo ku ruhande rw'akarere ka rusizi ubusanzwe yahagarikaga imirimo hagati ya saa kumi n'ebyiri z'umugoroba na saa yine z'ijoro iki cyemezo cyo kugabanya amasaha y'akazi ku mipaka kije gikurikira ibindi byemezo ubutegetsi bwa kongo bwafatiye u rwanda birimo no guhagarika amasezerano yose y'imikoranire ibihugu byombi byari bifitanye ibyo byose bishingiye ku ntambara y'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu yongeye kubura muri kivu ya ruguru kongo igashinja u rwanda gushyigikira no gufasha izo nyeshyamba ibyo ariko ubutegetsi bw'u rwanda burabihakana ahubwo nabwo bugashinja kongo gukorana n'inyeshyamba za fdrr ziburwanya temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
urakoze temisokla inyuma rero y'aho uyu musirikare wa kongo iciwe leta ya kongo yaciye ifata ingingo yo kugara imbibe isangiye n'igihugu cy'u rwanda dukubitire mu burundi aho abashinga amateka namwe mu mashyirahamwe yigenga banegura ko amafaranga leta izakoresha umwaka uza atitayeho ubukene bw'abanyagihugu n'iduzwa ry'ibiciro ribandanya kwibonekeza sentare yubahiriza ubutunzi bw'igihugu yemeza ko hari agahaze mu nteguro y'ayo mafaranga ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya kuri uwa kane kugeza mu ijoro umukuru wa sentare yubahiriza amatungo y'igihugu yiriwe mu nama nshingamateka gusigura integuro y'iteko igenga amafaranga leta izokoresha umwaka uza amafaranga yose leta izokoresha akaba agera ku miliyaridi ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo icenda na zitatu n'uduce dutandatu mu gihe mu mwaka uheze yari imiliyaridi igihumbi kimwe n'amajana atanu na mirongo itandatu na zibiri n'uduce dutandatu ugereranije hiyongeyeko ibice mirongo itanu ku ijana n'uduce tune mu migambi mikuru mikuru integuro y'uyu mwaka yibanda ko harimo uburimyi n'ubworozi inyubako imigambi itanga akazi ku bashomeri na cyane cyane abakenyezi n'urwaruka ibarabara ry'indara rihuza uburundi repubulika iharanira demokarasi ya kongo na tanzania hamwe no gushira ubuhinga bwa none mu buzi n'ibisata bya leta mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi nk'urugero hongerejwe uyu mwaka imiliyaridi mirongo irindwi n'umwe mu kigega ntegabizoza cy'ifumbire mu ntumbero yo kugwiza umwimbu mu gihe uburundi bumaze imyaka myinshi butagira ikigega ntegabizoza cy'ibitoro bigatuma iyo kibuze canke gikenye ku isoko mpuzamakungu ubukene bwaco buca bubandase nk'uko vyibonekeje mu mezi aheze leta yemeje ko mu mafaranga izokoresha umwaka uza ico kigega kizogenerwa imiliyaridi hafi umunani mu mafaranga leta izokoresha yangana ibice mirongo ine kw'ijana bitegekanijwe ko azova mu matagisi n'amakori ku bwa gabriel fyiri umukuru w'ishirahamwe rikome rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta rimwe mu yagishijwe inama kugira ritanga intererano y'ingene iyi nteguro yokorwa neza leta ntiyashize imbere ineza y'umunyagihugu muto muto ni amahera menshi rwose kuko angana amamiliyaridi amajana atandatu na mirongo itatu n'imwe aya mafaranga akazova mu banyagihugu bato bato nibi twita amakori ku bijyanye n'ibyo abanyagihugu bakenera mvuga abanyagihugu bose yavuye ku mamiliyaridi amajana indwi na cumi n'atatu arenga ajya ku mamiliyaridi igihumbi na mirongo itatu n'atatu n'amamiliyoni amajana umunani na mirongo umunani nane aya mafaranga azova mu mworo mu bantu bato bato umuntu wese agura ikintu umushingamateka gaton rwasa twari umugambwe senere utavuganwa n'ubutegetsi asanga ikigoye cyane ari uko abashikiranganji bataja gusigura imigambi bazorangura kandi banerekeye abaserukira abanyagihugu uko bazokoresha amafaranga bagenewe hano turamenyereye umushikiranganji wa mbere aza purono di guverinoma agatanga plan d'action di guverinoma hama akaza agatanga icegeranyo c'ivyaranguwe ariko kuri aya makenga yerekanye je mbona yuko cette façon de faire quelque part itadufasha kuko umwanya umushikiranganje wa mbere amara hano ni mutoyi cyane gose ku buryo gukurikirana ibikorwa bica bigorana ngo nivyo byiza igihe abashikiranganje izi nteguro z'ibikorwa baba bazorangura boza bakazidiskwita muri komisiyo ibijejwe imbere y'uko ibwirizwa rigenga amafaranga igihugu kizokoresha torwa ubushikiranganje bumwe ku bundi umushingamateka leopold hakizimana nawe afite amakenga amwe na rufyira rongoye oricom unya lobby ihejeje kongerezwa 600 miliyari yaduze hejuru ugereranije na budget yo ku mwaka uheze 600 miliyari de plus umuntu aca yibaza eske nka mwebwe mwanazi vya budget iyo budget yungu yu iduze hejuru ku ivyo biciro byose ni ku nyungu y'umunyagihugu ni ku nyungu yandi twovuga yuko c'est un avantage c'est un atout canke ku rundi ruhande dushobora gusanga ahubwo plutôt ari pression baje kugira siporo contribuable abantu batanga amakori ubwo ntibaje kubashirako beaucoup plus de pression hamwe twiroturwa n'amaaktivite amwe amwe bimwe twita trop d'impôt t'impôt elizendaye yatwara sentare yubahiriza amatungo ya leta avuga ko atangorane n'imwe iri mu izuzwa ry'amafaranga leta izokura amatagisi n'amakori kandi ko abanyagihugu ataruhombo bazohagirira uku niko yabisiguriye abashingamateka ijegero sete yongeye ko sisa miliyari ku ni ku nyungu nihaba ari inyungu ni inyungu yande canke si presiyo bashize ku bakontribuwabo iciza icyo navuga gitoya ni uko iciza iyo habaye rerosete zibaye korekite ni uko byotuma haba porodikisiyo kugira ngo n'uwo azotanga ikori mu mwaka uza azoheza aronga aho akura iryo kori gusubira gutanga
iyi nteguro y'itegeko y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza yemejwe n'inama nshingamateka imaze kuvanwa mu nama nkenguzamateka inyuma yo gushyikirizwa na leta itariki ya mbere ku kwezi kwa gatandatu uwo mwaka w'ubutunzi mu burundi utangura itariki ya mbere ukwezi kw'indwi ukarangira ku ya mirongo itatu kwa gatandatu hisunzwe amategeko y'umuryango wa afurika y'ubuseruko imbere y'uko uburundi bwisunga amategeko umwaka w'ubutunzi watangura itariki ya mbere y'ukwa mbere ukarangira ku ya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri eroge buri kaneza ijwi ry'amerika
urakoze eroge tukivuga ku burundi abanyagihugu ku mutumba murambi muri zone ya gisenyi komine usoni mu ntara ya kirundo basabwa gukura ibiterwa byose barimye ku metero mirongo itanu z'ikiyaga cohoha mu ntumbero yo kugikingira ni inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo tukaba tugiye kuyishikirizwa na mugenzi wacu thierry ive thierry ive ndayishimiye amategeko yo gukingira ikiyaga cohoha abandanyaho nyangwa ivyo nibishikirizwa na musitanteri wa komine busoni mu ntara ya kirundo disimas savyimana inyuma yo kubuza abanyagihugu barimira mu micungararo y'ico kiyaga kudasubira kurenga amategeko akingira ico kiyaga abuze gushika kuri metero mirongo itanu zitegekanijwe agasaba abanyagihugu bitwaza ko ari ikibanza ca leta gukuraho bidatebye ivyo barimiyeho kuko atagitegwa na kimwe kizogumaho twakingiye ugweru batera induru mugo no munsi baramaze kumenya akamaro ko gukingira ugweru kuko murabona ko ifi zivamwo zigihenda zigashikana mu bihugu vyo hanze zikinjiriza amakori komine hariho rero abantu baca bashaka kuvyita nabi ngo ni mu matongo ya leta n'abantu borosha haja kuvuga rero ngo ni mu matongo ya leta sivyo hariho abantu twaciye amande mwumve ko ari itegeko dushira mu ngiro nivyo turafise amatongo ya leta turazi ko harimwo abenegihugu mugabo hajya muri zone tampo hajya ni mu bidukikije turakeneye ko icohoha gishobora gutanga urufi nkaho hambere ibyo kandi bikanashigikirwa n'umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya kirundo eric nduwayezu aho yasabye abo banyagihugu kubahiriza amategeko akingira ibidukikije kuko babikingiye bazoba bariko barategura kazoza k'igihugu n'ak'imiryango yabo kubahiriza imetero mirongo itanu zo ku kiyaga mu kibere maso aha ntanyagufa ntanyagukira nta muremure nta mugufi ntawe izuru ryagutse n'uw'izuru risongoye aha harakomeye cane uwo ari we wese itegeko riramuraba muhumve niwo mutima wa komine ico uzoba ejo uri uri kugitegura uno munsi mu kugitegura naho utegura urubyiruko tuba turaciwe turagiye umubyeyi w'abarundi ama yabitubwiye ati imyaka twamaze kuva icenda na gatatu turyana gushika bibiri na gatanu amategeko atanguye kuva mu ikonje kugira abantu basubire ku rutonde rero biragoye co bituma mubona mu burundi tuza turengenga aho bigoye tukagira ati cishamwo uyu muntu mu mugarura akenge mwereke ko yarenze akarimbi genda rero ku neza yanyu mukingire kiya kiyaga abanyagihugu bariko bakugwa muri ico kibanza baratahura ko ari itegeko rya leta ariko bagasaba ko mu gihe atayindi nyishu ya vuba iraboneka izo metero mirongo itanu zisabwa n'amategeko akingira ikiyaga zogabanywa gushika kuri mirongo ibiri na zitanu kugira ngo bashobore kuronka ingene barima kandi bavomere n'imirima byoroshe bari batubwiye ati mbo muze mukureho imetero mirongo ibiri na zitanu abenshi twarabyubahirije ntitwabaye ibipinga none nimwadutwara mirongo itanu ariko gatongo narenzize none wumva nzobaho gute twebwe turasabye ikigongo aho twatewe utubuto ku ruzi murahatutwara mirongo itanu murahatwara none tuzoba abandi twarakoze amakosa kandi kumbure y'umwana akoze ikosa akongera akigarura baramubabarira tube twasabye yuko umwanya mutaratusohotse umoteri kuza turatera amazi tukadugana gushika kuri izo mirongo irindwi na zitanu izo nimbabazi tubasabye tugire amahoro Musitanteri wa komine Busoni Dismas Savyimana amenyesha ko iyo ngingo ari ntabanduka ahubwo ko bo kwihutira gukuraho ibyo barimye abazokwica amatwi nabo bakazohanwa hisunzwe amategeko twumvikane muri zone tampo hajya mu bidukikije ntitwisubirako kuko n'itegeko riri mu gihugu cyose ntituzovuga rero ngo ibusoni ntibumva ibusoni na bene gihugu dukunda kandi bumva neza muga umwe canke babiri batatu ubu ntituzomuguranya komine yose tubanze dushimire abamaze gukora muri zijya mbuto moto bakazidugana haruguru haracari kare abo nabo badaje badadika tuzozikuramwo twongere tubacira amande ikiyaga cohoha kiri mu buraruko bw'igihugu kiri ku buringanire bwa kilometero kwadarato mirongo irindwi na zine kikaba kigize urubibe rw'ibihugu by'u rwanda n'u burundi mu ntara iri mu buseruko no mu bumanuko ku ruhande rw'igihugu c'u rwanda hamwe n'intara ya kirundo mu buraruko ku ruhande rw'igihugu c'u burundi ico kiyaga ni kimwe ciyongera ku bindi ndwi biri mu buraruko bw'igihugu c'u burundi burundi arivyo gweru kanzigiri gwihinda mwungere gacamirindi na gitamo na naruganzo
tugaruke ku rwanda rusaba abanyagihugu babo kutazogerageza uh, gusubiza agasotoro k'ababanyi babo ba kongo ako kamo gatewe igihe icyo gihugu kiriko citegurira kwakira inama ikomeye y'ishyirahamwe ry'ibihugu bihurira ku rurimi rw'icyongereza mugenzi wacu yasunitse akaboyi aradufitiye iyi nkuru mu kiganiro cyahuje abanyamakuru n'abayobozi banyuranye barimo umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga uw'ubuzima ibiro by'umuvugizi wa guverinoma ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa kigali aba bayobozi bose bagaragarije itangazamakuru aho imyiteguro yo kwakira inama y'umuryango wa commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza igeze aba bayobozi banagarutse ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kuvugwa hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo u rwanda ruvuga ko habayeho ibiganiro hagati ya ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'impande zombi nyuma y'uko bitangajwe ko hari umusirikare wa kongo wiciwe ku mupaka uri hagati ya rubavu na goma umuvugizi wa guverinoma wungirije mukuru arindare yasabye abaturage bo mu rwanda gutuza guverinoma y'u rwanda iranasaba abanyarwanda gukomeza bagatuza niba habaye ubushotoranyi cyangwa kubendereza nabo ntibajye muri ibyo nimwibaze ejo bateye amabuye natwe abiri rubavu cyangwa iburusizi bagahaguruka bakajya gutera amabuye bitonde abayobozi barahari abayobozi baraganira ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose bikorerwa ku karubanda mu minsi ishize kandi inama y'umutekano yayobowe na perezida felix tshisekedi yafashe umwanzuro wo gusaba guverinoma guhagarika amasezerano yasinye n'u rwanda u rwanda rufitanye amasezerano na repubulika ya demokarasi ya kongo ajyanye n'imikoreshereze y'imipaka n'ajyanye n'uko ibihugu byombi bihuriye mu muryango w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari cpg hari andi masezerano menshi arimo ayo biherutse gusinya ashingiye ku kuba u rwanda na, na repubulika ya demokarasi ya kongo bihuriye mu muryango wa afurika y'iburasirazuba umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ushinzwe afurika y'iburasirazuba nshuti manase yagaragaje ko ayo masezerano aramutse asheshwe byagira ikibazo ku bukungu ariko ko bizeye ibiganiro nibyo amasezerano ahagarariye ko ku bucuruzi barahubangana ariko nk'uko mabwiye iyo haje ikibazo muraganira u rwanda rero na drc tuzaganira nyine dushaka imiti ibibazo biravuga ati igihugu cyacu ni icyabo kugira ngo dukemure ah, ibibazo ngira ngo intambara ntabwo ari solution cyangwa se ntabwo ari ibisubizo leta y'u rwanda kandi itangaza ko yiteguye kohereza ingabo zizafatanya n'iz'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'iburasirazuba kugarura amahoro muri repubulika ya demokarasi ya kongo ni nyuma y'aho perezida kenyatta uyobora uyu muryango muri iki gihe yatanze itegeko ry'uko mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hakoherezwa ingabo z'uyu muryango zigomba kujya kwambura intwaro imitwe yitwaje intwari ihabarizwa minisitiri nshuti yumvikanishije ko u rwanda ruzifatanya n'ibindi bihugu hari ibiganiro byabaye i Nairobi ah, bihuza ba nyakubahwa bakuriye ah, ibihugu byacu ah, bitandatu Ah, mu masezerano bemeje yuko twashaka ingabo ingabo za za East African Community ah, ndetse ah, process yatangiye yo kuzishaka Ah, u Rwanda nk'umunyamuryango nta kuntu utatanga ingabo vuba ah, aha ngaha ah, izi ngabo zizafata akazi ko kurinda umutekano abayobozi banyuranye bayoboye ibiganiro babwa itangazamakuru ko imyiteguro ya cogamu ikomeje kugenda neza umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda yoranda makoro wa commonwealth uhurira ku rurimi rw'icyongereza abajya kuri mirongo itatu na batanu aribo bazitabira inama iteganijwe itariki ya makumyabiri kugeza kuri makumyabiri na gatandatu uyu mwaka kugeza ubu iyi nama biratangazwa ko izitabirwa n'abagera ku bihumbi bitanu asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumta nk'uko muvyumvise ubu naho tugeze kuri wa mwanya w'amakuru ya siporo n'inkino bitekanijwe mu mpera z'indwi amakuru twateguriwe n'umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika jean claude munyandinda ari i kigali mu rwanda umukino w'intoki wa voleboro ejo kuwa gatandatu ndetse n'ejo bundi ku cyumweru hateganyijwe irushanwa ryo kwibuka alphonse rutsindura wabaye umutoza ukomeye muri uyu mukino akaba yarishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane iri rushanwa ryateguwe n'ubuyobozi bw'ishuri ryisumbuye rya seminari ntoya yo ku karubanda i butare ku bufatanye n'abagize ihuriro ry'abize muri iryo shuri imikino izabera ku bibuga bya seminari ntoya virigo fidelis yo ku karubanda mu nzu y'imikino ya kaminuza y'u rwanda ishami rya huye ndetse no mu nzu y'imikino y'akarere ka gisagara amakipe azarushanwa marushanwa azaba ari mu byiciro bitandukanye harimo abanyeshuri bo mu mashuri abanza abo mu mashuri yisumbuye amakipe yo mu cyiciro cya kabiri ndetse no mu cyiciro cya mbere alphonse rutsindura yagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'umukino wa voleboro mu rwanda nyuma yo kuba umusifuzi yabaye umutoza w'ikipe ya seminari ntoya virigo fidelis yo ku karubanda akaba yarazamuye abakinnyi bakomeye bize muri iryo shuri barimo aimable semanzi jean pierre karabaranga benjamin imenamikore alexis mbaraga jean dodieu masumbuko michel karekezi rafael ngarambe n'abandi rutsindura kandi kandi yabaye umutoza w'ikipe y'igihugu ya voleboro mu bagore yari umuntu w'umuhanga mu nzego zitandukanye z'ubumenyi usibye kuba umwarimu w'indimi n'uburere mboneragihugu yari indashyikirwa muri muzika dore ko yari umwe mu bayobozi ba korari ijuru yo muri diyoseze gatolika ya butare alphonse rutsindura yari yarinjiye no mu mwuga w'itangazamakuru kuko yari umwanditsi mu kinyamakuru cyitwaga makuruki i butare yari claude munyandinda i kigali
mu kanya gato turasozera ibiganiro byacu ariko imbere yaho reka tubibutse amwe makuru twabashikirije abanyarwanda bakorera imirimo itandukanye mu gisagara ca bukavu muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri wa gatanu bategetswe n'ico gihugu kutarenza isa icenda zo ku murango bakiri muri ico gihugu twabwiye kandi ko mu burundi abashinga amateka namwe mu mashirahamwe igenga banegura ah, ko amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza atitayeho ubuki ubukene bw'abanyagihugu twababwiye kandi ko abanyagihugu bo ku mutumba murambi muri zone ya gisenyi komine busoni mu ntara ya kirundo basabwa gukura ibiterwa byose barimye ku metero mirongo itanu z'ikiyaga cohoha mu ntumbero yo gukingira ico kiyaga twavuze kandi ko uh, muri ukraine ukraine ifise amahirwe yo kwinjira mu muryango w'ubumwe bwa buraya uyu munsi inama nshingwabikorwa yawo yatanze icyemezo cy'uko ikena ishobora kwemererwa kubisaba twababwiye kandi ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden uyu munsi yayoboye ku buhinga bwa videwo inama mpuzamakungu igwiriyemo cyane cyane ibihugu bikize bakihweza ku kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukenga turashimiye abagenzi bacu bose bagize uruhara mu kubashikiriza amakuru turashimiye na enjeniyeri jo na diodone cyubahiro eh, we yafashije mu kwegeranya ibiganiro Eh, turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese